na huta.
Emwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ho mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe fide niyo ngabo mu burundi umupfasoni felicite ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera muri iki gihe afise abana umunani ashizemwo n'abiwe batatu bagiye barava mu bihugu bitandukanye kandi nka- nk'abantu bazi ko ntora ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana hariho n'abo numva kumbure bafise umuvyeyi umwe uwundi yabihakanye bakamvuga ati reka ndabafashe aho nzobishorera imana izobandanya uyo ni umupfasoni felicite ntirampeba igihugu ca uganda catangaje ko cakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na kenya banza kwipimisha covid 19 muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikare batatu bari mu bufisi ipete rya major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare ca leta ya kongo n'abagwanyi b'abamayimayi amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu cya uganda cyatangaje ko cyakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na kenya kubanza kwipimisha covid-19 ibindi kuri iyi nkuru na edi gwema Ibi icyo gihugu kivuga ko biri mu rwego rwo korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ni nyuma y'uko hagaragaye imirongo miremire y'amakamyo ku mipaka byaviriyemo ibicuruzwa byinshi gutinda kugera ku masoko byatumye kandi ibiciro byinshi ku masoko bizamuka bitewe n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli itangazamakuru muri kenya ryari riherutse gutangaza ko amakamyo ategereje ko abayatwara bapimwa atonze umurongo ureshya n'ibirometero mirongo irindwi umukozi muri minisiteri y'ubuzima ya uganda charles olaro yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko leta yategetse ko ibikorwa byo gupima abantu ku mipaka ihuza igihugu cye na kenya bihagaritswe by'agateganyo yavuze ko biri no mu rwego rwo kurinda abashoferi kutanduzanya bitewe n'umuvundo ku mupaka mu gihugu haravugwa ibura rya esansi byatumye amasitasiyo menshi asanzwe ayigurisha afunga aho ibonetse naho ikaba ihenda cyane litiro imwe yari imaze kugera ku madolari arenga atatu juma sentongo umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abatwara amakamyo yavuze ko iki cyemezo kije gitinze urakoze edi abantu cumi bamaze gupfa bazize imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere mu gisagara ca antananarivo umugwa mukuru wa madagasikar edi gwema arabandanya iyi nkuru Aya makuru yemejwe na Sonia Re, umuvugizi wa minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza muri Madagascar mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP. Yavuze ko iyo myuzure yateje inkangu inasenya amazu menshi. Abandi bantu babiri bakomeretse, abandi barenga magana atanu bakurwa mu byabo nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibanze. Utundi turere turenga makumyabiri natwo dushobora kwibasirwa n'imyuzure. Kuri ubu abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kwimura abaturage batuye mu manegeka bajyanwa mu bigo byakira abantu badafite aho baba. Biravugwa ko amashuri ashobora gufungwa kugeza imvura ihagaze. Abashinzwe iteganyagihe muri icyo gihugu bavuga ko iyo mvura ishobora kuba yagabanutse kuri uyu wa kane. Mu myaka ibiri ishize nabwo imvura nyinshi yahitanye abantu makumyabiri na batandatu abandi cumi na batanu baburirwa irengero.
ayo makuru yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora kandi kuyasanga kuri youtube na facebook mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikare batatu bari mu ofisi ipete rya major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya leta ya kongo n'abagwanyi b'abamayimayi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri segiteri operasiyoneri sokola de avuga ko ari abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa uvira nyuma y'imigwano yahuje ingabo za kongo n'abagwanyi b'abamayimayi muri abo basirikare bishwe barimo umumajoro wari usanzwe akorera batayo ya intervensiyo rapide ikorera kavivira mu itangazo umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokolade Major Dieudonné Kasereka yashize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi ba Mai Mai Ilunga Gadi Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri umuyobozi wa societe civile muri Uvira Andre Biadunia avuga yuko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije Mai Mai makana kini ingabo za FARDC Andre Biadunia yagize ati ejo amasasu yarumvikanye muri Uvira muri komine Kavimvira ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko amasasu yatangiye kuvuga mu misozi ya Katana no mu misozi ya Kavimvira tubajije batubwira yuko ari Mai Mai zari zaje kwiba inka abasirikare bazikurikiye barazirukana ariko hari abantu bakomeretse njewe abo nabonye ni abantu batatu barimo abagore babiri n'umusore umwe watu wameumia mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu wanawake wawili na kijana umoja laki... General Makanaki Kasimbira John umuyobozi wa Maimai ikorera mu misozi ya Kitundu yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Kongo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye nawe arakigwanye gusa abagize societe civile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya mayimayi byo kurasa igisirikare cya kongo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya uvira bavuye mu gihugu cy'u burundi andre biaduniya yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda ngo uri mayimayi nurangiza ngo ujye kurasa igisirikare cya kongo bakwiye kurwanya abanzi binjira muri kongo bavuye i burundi buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i burundi bakajya mu misozi minini ya uvira abo nibo bakwiriye kurwanywa kuko nibo banzi b'igihugu mwamenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na mayimayi muri Uvira mu ingabo z'abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshyamba za Red Tabara ahitwa Kitogaho muri groupe Makigoma territoire ya Uvira nk'uko bitangazwa na societe ya civile yo muri Uvira Vedaste Ngabo ku bwaragijwi rya Amerika Uvira mutara Kivu y'Epfo urakoze Vedaste sentare nkuru ya Huye iri mu bumanuko bw'u Rwanda yigijeyo iburanishwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwagirizamwo Madame Beatrice Munenyezi ivyaha vya genocide ni urubanza rwategerezwa gutangura kuburanishwa mu mizi ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure madame Beatrice Munyenyezi yagaragaye yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira Chris Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema ikoranabuhanga ryakunze kugorana bya hato na hato amajwi yakunze kumvikana acikagurika ababuranyi n'urukiko bakumvikana amajwi yisubiramo bya hato na hato ubundi amashusho akabura urukiko rukimusomera umwirondoro munyenyezi yahise avuga ko atawemera mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku mazina ye hiyongeraho komanda abamwunganira basabye urukiko ko rubanza gukosora umwirondoro wa munyenyezi basaba kandi ko habaho iburanisha ry'ibanze ribanziriza urubanza mu mizi ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bw'abanyamategeko buri mu maboko y'inteko iburanisha ikabufataho icyemezo byateye inteko iburanisha kujya kwiherera umwanya muto iza yanzura ko hagomba kubaho iburanisha ry'ibanze ashingiye ku mategeko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze impande zombi zizareba ku ngingo zose zigize urubanza ndetse n'ibimenyetso byose muri iryo buranisha urukiko rwavuze ko ababuranyi bombi bazaganira ku kibazo cy'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura n'iburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi rikazabera mu muhezo abunganira uregwa kandi baravuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha bwagitanze mu buryo bita ko budasobanutse babwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwafashe ibyaha bitandatu burega munyenyezi bubibumbira hamwe nyamara buri cyaha gifite amategeko agihana ubushinjacyaha buravuga ko umuntu ashobora gukora ibikorwa bimwe bikabyara ibyaha byinshi bushingiye ku ngingo z'amategeko bwikomya abunganizi ba munyenyezi ko birengagiza ibyo amategeko ateganya bwibutsa ko kuri iyi ngingo umuntu ashobora gukora ibyaha byinshi bigize impurirane mbonezamugambi cyangwa impurirane mbonezabyaha buvuga ko ntacyo abanyamategeko ba munyenyezi bagaragaza banenga inyandiko yabwo itanga ikirego uretse gukora icyo bwise kunenga byo kunenga gusa metre gashema na metre bikotwa bakabwira urukiko ko narwo rutamenya aho ruhera ruburanisha urubanza rushingiye ku miterere y'inyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha bagasaba ko ubushinja ubushinjacyaha butanga umucyo mu kirego cyabwo kuri buri cyaha kugira ngo munyenyezi azabashe kwiregura aba banyamategeko kandi bazamuye inzitizi y'uburyo bw'iburanisha bushingiye ku ikoranabuhanga baravuga ko bibuza uburenganzira uwo bunganira bwo kwiregura yisanzuye baramusaba kuburana imbonankubone kuko aburana ibyaha bidasanzwe biri ku rwego mpuzamahanga bigira amahame abigenga kuri iyi ngingo yo ubushinjacyaha buvuga ko mu kuburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga biterwa n'ibihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya covid cumi cumi n'icyenda u rwanda n'isi birimo bakavuga ko no kumukura muri gereza ya nyarugenge hajya kuburanira i huye byagorana abanyamategeko gashema na bikotwa bakavuga ko ubushinjacyaha atari bwo bwo kumenya ibirebana no kujyana munyenyezi kuburana imbonankubone mu rukiko bafatiye ku zindi manza zirimo urw'umunyapolitiki paul rusesabagina na bagenzi be n'izindi ziri kuburanishwa imbonankubone basabye urukiko gushakira munyenyezi uburyo yaburana imbonankubone bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda umucamanza yavuze ko iyi ngingo azayifataho icyemezo nyuma yo kurangiza iburanisha ry'ibanze ry'uru rubanza madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko avuka irushakiye ya gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya byumba mu majyaruguru y'u rwanda ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'inkiko imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi nawe arsene shalom ntaho bari yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere yo kumuzana mu Rwanda yamaze imyaka icumi afunzwe nyuma yo kumukekaho ibyaha ubushinjacyaha bumurega ibyaha bitandatu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu birimo icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside gukora jenoside ubufatanyacyaha mu gukangurira abandi gusambanya abagore ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'ibindi n'ibyaha aregwa ko yakoreye mu mujyi wa Butare hihuye mu majyepfo y'u Rwanda ariko nyir'ubwite ibyaha byose arabihakana akavuga ko yari mu buzima bwari bumugoye butamwemerera kubikora iburanisha rizasubukura ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi gutaha uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi ry'amerika ihuye mu majyepfo y'u rwanda tugushimire eric mu burundi umupfasoni felicite ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera muri iki gihe afise abana umunani ashizemwo n'abiwe batatu madamu ntirampeba akora akazi k'ubuforomo mu bitaro vya kahombo mu kayanza avuga ko abantu iyo babonye abana batawe bamuzanira yabwiye ijwi rya amerika ko abatungisha mikoro yiwe bwite aba ingozi muri komine ya ngozi yabisobanuriye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ni ukuvuga urabona barya abana bavuka bagat bagatabwa hariho abo dushobora guhanira ku kazi kumbure babuze ikibaramira hanyuma agatora ubundi afise abana batanu mu nzu ufite abana batanu mu nzu wavanye aho ngaho ku bitaro oya bagiye barava mu mihinga itandukanye bagiye barava mu mihinga itandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwene abo bagiye barampa abana hariho n'abo numva kumbure bafise umuvyeyi umwe uwundi yabihakanye bakamvuga ati batagira uburyo badafise ingene bariko barabaho badafise ico barira amashuri co bakurikirana bakavuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera imana izobandanya harimo abahungu n'abakobwa ego harimo abahungu n'abakobwa umukuru naho nahereye ko burya namwakiriye juste nkiva gutwara jean sebastien mu bubirigi basa nk'abangana muhira mfise abana batoyi gusa abona agenda atoragura mu nyuma abo bana bose ubareresha icyo barya icyo uriye cyangwa se hari imfashanyo ubona kugira ngo ushobore kubarera mu bisanzwe barya icyo ndiye ko ndafise akazi ka leta ndahembwa hanyuma ndafise famiye barifise baramfasha
ariko wabigize nk'umuhamagaro wumva gufasha abatishoboye gufasha imfubyi wumva aricyo kintu gituma isengesho ryawe wumva rigeze ku mana ego ndabifata nk'umuhamagara kuko nyuma narabwiye ko nashatse turabana n'umugabo umugabo uyu mugabo nawe ntibyakunda ndabizi ntibyakunda afise undi mugore yewe mbana n'abo bana nabanye n'abo bana kuva bakiri bato biwanje hama ntanangura kuza ndatoragura n'abo bandi bafise ibibazo iyo ubabonye bagandagaje ibishimye baguhamagara bati mawe yego wumva umeze ute numva ndaryoherwa rwose ngashimira imana ko muri abo uwukuze n'umwe afise veneva nayo abandi baracari bato muhira mfise bato mfise abafise imyaka umunani mfise abafise imyaka icenda mfise abafise mutoyi mbese mutoyi afise imyaka ine izo mbaraga uzikura he zo gukomatanya akazi k'ubuforomokazi n'akazi ko kurera abo bana ubabonera umwanya ryari ufite ikibazo akikubwira ryari kuba unaniwe ubigenza uti izo mbaraga uzivanahe izo mbaraga na jewe nyine hari aho ntangara kubera kuko ni imbaraga nta eforo yambaye ngira niyo ndushe ubwo buwe numva butandemereye ndaburengera kuko n'ukuri n'umuhamagaro abo baturanyi muturanye aho mu gisagara cya ngozi iyo bakubonye ukataza utashye uvuye ku kazi waraye amajoro ukagera mu rugo ugahitira ku mu maduka ukajya guhahira abana barakureba bati felicitani ni indashyikirwa
kama bikora ni imana ni imana n'ukuri seforo z'umuntu seforo z'umuntu ni imana ni igikorwa cy'imana kuko murabizi abana baragora mugabo ni ukuri sinumva ko bindemereye felicita ntirampeba ndagushimye cyane kuba wasangije abumva ijwi ry'amerika kano kazi kundo ukora ko gufasha imfubyi ndagushimye cyane none ndabashimiye abarundi batari bake bavuga ko icyegeranyo cyashikirijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe kizotuma abarundi bacanamwo yamara hari n'abavuga ko icyo cyegeranyo ahubwo kizotuma bikebuka bagashyira imbere umutima w'abavandimwe icyo cyegeranyo cyemejwe n'inama nshingamateka mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mbega abakurikiranira hafi politike y'uburundi bacakiriye gute mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na ambasaderi isidore mbayahaga ari bujumbura mu burundi ambasaderi edouard bizimana Bizimana serukira Burundi mu Burusiya na ambasaderi Fred Ngoga gateretse akora mu biro vy'umukomisera ajejwe ibibazo vya politiki umutekano n'amahoro mu ishyirahamwe rya Afrika ambasaderi Isidore Bayahaga atangura atubwira uko abona ico cegeranyo twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusevere wayishikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka bari kumwe twarakurikiranye rero mu biganiro byose ingene bagiye bashikiriza ibyo batoye mu gikorwa bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemuya cyangwa nko gushinga intaha y'ibyo babonye mu by'ukuri nka jewe nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane rero severi yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyoba cyarabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi ntabyo twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenga ni bimwe by'abantu b'abanyepolitike bafite amacakubiri bagomba guteranya abarundi ariko igihe severi itanguye kujya ku kivi igatangura kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri iyo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyane icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe ariko twebwe
nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo ico ciyumviro c'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kw'iyo bo nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabya ingene uburongozi buba buhari burya abarundi kugira bacanemo ntibashobora gucanamo gutoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tube turabona yuko turabye intumbero ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu dufite uno munsi uyu generale majore marite ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa n'uko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ubu baraye ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha aho aciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kugira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubu nyine byadufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene ba- ba- bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa n'uko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangira ata ngorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengeranyo bagenda babihuriramo mugabo ukabona yuko wanashaka uretse ngo abanyepolitiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo ngira ngo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi eh, ico kintu ariko barakivamo kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byaraheze ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko eh, bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma Eh, tukivuga nyene ku vyerekeye eh, umukuru w'igihugu ivyo yavuze ku inyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico yashikirije abarundi abahumuriza kugira mpumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo ni ukuvurana uwo if- ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira asubire ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu burundi ni ukuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga mirongo itanu n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bokwibisubiriza muri ico caha nicyo gituma atawogira ubwoba nk'uko muvyumvise ambasaderi isidore mbayahaga eka ndabona no mu kanya eh, tuheje kuronka ambasaderi edouard bizimana muri aho ambasaderi edouard bizimana yego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije eh, ndaramukije abo dusangiye ikiganiro Mwa- byangoye ngira ngo udutelefone twagoranye Eh, ivyuma nabikoze vyagoranye umwaka mwiza. yego ego ni vyiza mu kanya ndabasaba ambasaderi uh, edouard bizimana mugire ico mutubwiye kuri iyo raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviriza eh, vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu nagomba uh, isidore mbayahaga atangura atubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho uh, perezida evariste ndayishimiye yabwiye abarundi ko eh, ata bwoko bwishe kata abantu bakoze ibyaha haraheze imyaka mirongo itanu nabo nyene badafite amagara eh, ameze neza atawo bakurikirana nashaka mubwire ico muvuze ku iryo jambo ryashikirijwe Eh, murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkagiye gushikiriza mu by'ubutegetsi buriko burakora ni ukuri murumva ayo majambo yashikirijwe n'umucuruzi mukuru w'igihugu ni amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukirira ku boba barabikoze eh, yuko nabone bomenya yuko eh, igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuze ati nta woshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze urabona barisaziye igihambaye ni uko ukuri kumenyekana abantu bose bagashira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyene eh, urumva ko ah, aba ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze birangarutse ko ubundi nawe akavuga ati nanjye nihorere na- ntaho twaba turiko turaja rero jewe iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza ryabaye ryiza cyane ku ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye eh, tu- turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari aho aciye hose na- na- n'abagize leta yiwe urabona ko bakwiragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi Eh, mugabo rero abantu ntibabyakira cyo kimwe ntihabura abavuga ngo sibyo umuguseveri wavuze ibintu bitawerekeye mugabo ku cyerekeye ka mememwe nicyo cyayo higiye habona abantu bwa mbere byerekeye n'abarundi Yego.
be- bene uburundi ndabona rero nibaza yuko iryo jambo murumva ko ari ijambo ryiza twamusaba mbere y'uko yobandanya akagiramo ingendo nyinshi gushyika mu makombe no ku mitumba agakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu abantu babona ko ari ibicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati yewe nabigizemo uruhara ndagowe ni ukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha rero iryo ni ijambo ryiza sinzi yewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeza kugenza gutya abarundi batekanye hama igihugu cyubakwa yego ndabona na ambasaderi fred ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi edouard bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu yego murakoze cyane nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko icyo abarundi bakeneye ni ukubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko ababa barakoze ibyo bintu nabo babyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye uca umenya nta wabikoze umenya ni ibintu byikoze nibaza ko icyo umugwi severe wakoze hanyuma inama nshingamateka nayo ikayunganira ikabyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo hagize ababikoze nabo babyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo cyari ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo bikuru nicyo bikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogire uburota asubira bifuza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza ni ibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko atanu umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza igome ambasaderi fred ngoga gateretse muri aho turaho mwakoze kudutumira fredi yego ndabona ko ibyuma byatugoye mu ntanga ariko mwashoboye kuhashika ni byiza cyane rwose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko atabwoko bwishe mu burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri akaba yavuze kandi ko n'ababukoze reka bageze mu zabukuru hanyuma mu kanya turabasaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo duga ku ijambo
ego mbere nagomba kuvuga ni ugushimira umukuru w'igihugu cyacu sebarundi kuko n'ukuri yabuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka sebarundi nibyo twari tumwiteze ko ikindi ni uvuga gihambaye ni uko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake ni umugabo tubwira ntitwihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi nacyo ntugomba kuvuga mu gukangura ni uko nta n'imiryango mike mu burundi imiryango mike itabuze mu bwiyimo bagiye buraba mu gihugu cyacu cy'uburundi rero kuri icyo nye twe turakenguruka cyane rwose kugira ngo yashyikirije hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ni uko hariho mu gushaka uko kuri hariho n'abantu bakoze icyiza cyane rwose batabaye abantu ni uko sindaheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari nazo tukaba dukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima gako kave mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyanyuma nagomba kuvuga ni uko mu gusevere nturaheza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bazokomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bwagiye baraba mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bamwe gusa mugabo ntibavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hama nk'uko ambasaderi bizimana yabivuze ababikoze bakiriho basaba ikigongwe hama twubaka igihugu cyacu ndagushimiye ambasaderi isidoro mbayahaga ndagushimiye nawe ambasaderi bizimana edouard ndagushimiye nawe ambasaderi fred ngoga gateretse aha niho dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mwari kumwe na fideni yo ngabo ibiganiro n'amakuru byari bihagarariwe na frederic nkundikije bikaba byashyizwe hamwe na diodone cubahiro ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika ah. radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika